Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo meetir baandii 22 25 fi 31 karaa toora saatalaayitii tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataa fi dilbata galgala galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti qophiilee wiixataa hanga jimaataatti tamsaafame keessaa filachuun irra deebiin isin biraan ga'u amma jalqabeera. Sagantaawwan kanneen keessummeessuun har'a. Kan isin waliin turu aan mitikuuf qaaduuti. Qophii keenya jalqabaanis gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaa fi qaamolee garaa garaatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina Wallagga Lixaa aanaa beegii fi Qondaalaatti imalee jira. Garee dooktaroota shanii fi narsoota sadii of keessaa qabu kana keessaa tokko kan ta'an dooktar Biqilaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Gara Wallaggaa Lixaa aanaa beegii fi aanaa qondaalaa jedhamu. Hospitaala beegii fi akkasumas buufata fayyaa beegii maal akka jiru ilaallee irraa akkasumas buufata fayyaa aanaa qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee namootas barsiisnee hamma dandeenyees keeziitti argame dhukkubsataa argame yaalaa turre jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenyu. Sooshaal miidiyaa irratti dhageenyu dhibeen isaa aanaa kanneen kanatti namoota akka jiisaa jiru. Dhagaa turre kan namoota waldaan hakiimota Oromiyaa namoota siyaasa hobsiisuun kan booda isaanii qindeessanii gara kanatti imalle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa.
Gareen kun qoodannee gariin hospitaalaa, gariin buufata fayyaa, dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haalli achi jiru yoo ilaalte uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Keessumaa kan afaan wal qabate. Rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka hin jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaa fi buufata fayyaa irra hin jiran jechuun waan danda'amutti baay'ee isaanii dameen ta'aniiru. Inni jiru immoo hojjechuutu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun. Rakkoonni biraan itti arginu buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufaman jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf buufata fayyaa shan qaba sadan isaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennaa hin jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaaleen sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaa hin jiranii kanaaf cufaadha hin jiranii warroonni hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemne ilaalleerra keessumaa buufata fayyaa koboran jedhamu tokko jira inni baadanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaa achi keessa jira qorichi tokko achi keessa jira jechuudha. Hojiyyuu hojjechaa jira jechuun hin danda'amu jechuudha. Qorannoo waan dhibee kanaaf fayyadu achi keessa hin jiru jechuudha baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kan biraa keellaan fayyaa illee cufaadha jechuudha. amma aanaan deebii akka odeeffannetti keellaa fayyaa kutanii nama qaba. Keellaa fayyaa kutanii nama qabu hojiirra akka hin jirredha jechuudha kan nuti odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa soddomii sadii qaba. Keellaa fayyaa soddomii sadii kun yeroo baay'ee isaa baay'ee nama jedhamutti hojiirra akka hin jirre. Qondaala keessaa isaan illee amma tokko Roomaan jedhamu uffanni fayyaa achi jira sun baay'een isaanii faankishinaaliidha. Hojiirra jira atlees. Ogeessi fayyaa mooraaliin hojjetaa rakkoon ammaa jedhu rakkoon dhiyeessii akka isaan quunnamaa jiran kan isaan taasisan.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaan kaamachi jiru sana gaafa haasofsiisnu bakka nuti ga'uu dandeenyu yookiin gahaa jalqaba rakkoo nageenyaati kan isaan kaasan jechuudha bakka sana ga'uu kan dandeenyu keellaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan nuuf kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqxan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu.
Gargaarsa ogummaati jennee bakki baane tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudha dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maalli dhibeen kun akkamiin darba akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama kan jedhu sana barsiisuudha. Kanaanu kan hundoofne deemnu waa qabanne kan nuti deemnu eegumsa fayyaa godina kan wallaggaa lixaa taanaa tursinee qorichoota muraasa agoowwaraa keemikaala bookee gosa ajjeesuu danda'u waan akkas akkasii kana isaan faana taanee fuunee deemneerra jechuudha. Garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf otoo siitaase kan guyyaa tokko buufata fayyaa biibii ilaalame beegaa ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni busaa shakkamee buufata fayyaa beebiitti nama sagaltamii saddeet ilaalame shakkame keessaan namni saddeettamii tokko dhibee busaa shakkamee sanaaf poozitiiviidha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabameeraa jechuu keessan poozitiiviin.
namoota sagaltamii saddeet ilaalaman kana keessa shakkamanidha warra shakkaman saddeettamii sagaltamii saddeettamii keessa saddeettamii tokko dhibee busaa qabu jechuudha. Kan biraa buufata fayyaa gabaa dafinoo qondaalatti kan argamu Gaafa kana namoota dhibba afur sadiitti shakkamanii qorannoon beeksisa taasifamee fi keessaa nama dhibba afur shan irratti kan argamu jechuudha. Kana jechuun parsantii yoo ilaallamu parsantii sagaltamaa ol namni beekumsaa qabanidha. Kana jechuun gaafa ilaalamu weerarri beekumsaa ka'eera waan kaane nama jedhuu fi kun beekudha jechuudha.
Namoonni barsiifne jettan gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warrumaa akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha.
Namni dhukkubsataa fidee dhufuu jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atan gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee kan barsiisuu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalaa jiru namni sana jiru bifa danda'ameen walitti waamamee bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi beekumsaa kan afaan wal qabu akka inni ofirraa qabamuu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon beekumsaa kun maal akka ta'e itti himameera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiifne jalqaba namoota achitti argaman namoota argannu barsiifne achi boodammoo haga danda'ame uummata walitti qabnee bakka tokkotti barsiifne jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shanii fi akkanatti achi turre guyyaan kun gahaa miti ammas jechuudha. Tokko furmaata kennuun dura rakkoo jiru maalidha? sababii isaa maalidha jedhamee adda baasuuf kan tureen yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gahaan nuti itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuudhaan yoo irratti hojjetamne ammayyuu rakkoo guddaa keessaa kan fi'amudha. Biyyoon isaa ammas kana boodadha. Biyyoon isaa kan nama sodaachisu. Yaa'aa fulbaana kana qulqulleessa kadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef ammas irratti hojjetudha jechuudha wanti barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaasaniittu.
Kana yeroo achi turree dubbiin deebii kennameera jechuudha. Saanaa sanaa gaafa baane namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranii rakkoo isaanii dhimma isaanii kan isaanii dhaggeeffannee isaan irraa immoo maaltu eegamannee waan arginu waa tokko tokko isaanitti himeera jechuudha warra jiranitti. Achi deebine immoo warra godinaattis gaafa deebine isaanittis rakkoo jiru waan argine waan dhageenye hunda isaanitti himuuf yaalleerra jechuudha warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo qindeessinee gara fuulduraatti waldaa asuumata Oromiyaatis waan arginu waan dhageenye yaa waan bakka xiqqoo raasii isaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maalummaa akka qaban rakkoo maal akka arginu isaanitti miifnee himnaa jechuudha.
Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
ayyaanni masqalaa fi guyyaan dhaloota nabiyyuu mahammad waggaa 198ffaa guyyaa tokkorra ooluun torban kana keessa Itoophiyaatti kabajamee ooleera. Hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabajan yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba Oromoo biratti kan hiika addaa qabu ta'uu dubbatanii jiran. Galmoo Daawit Adaamaarraa waan qindeesse qaba.
kabaja ayyaana moolidaa kan guyyaa dhaloota nabiyyu mahammad kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjid anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa itiyoophiyaa liiqatti guwaantaa gaayisiisaa ergaa baga geessanii erga dabarsaniin booda waggoota 1400 dura nabiyyu mahammad hordoftoota isaanii gara biyya itiyoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uusaa himanii ayyaanonni moolidaa fi gubii masqalaa guyyaa takkarra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhu nuuf akeekaa jira. gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa finfinnee fi adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru magaalaa adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii walga'uun ayyaanicha kabajanii jiran indaalki bayyana jiraata magaalaa adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota wiirtuu shawaabaa kan magaalaa adaamaati.
gooftaan keenya yesus kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba gabaabsiisa sitti hima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kun uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaati.
Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan adaamaa addaa jedha.
Iddoo kanatti ni kabajama dhugaadha ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoonni wanto faallaa. Uummata kamiyyuu ta'een tokkoyyuu hin jiran as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti akkuma argite kana yeroo jalqabaatiif barana isteejinis Oromoodhaaf nuuf kenname kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha, tokkummaadha, jaalalaa, magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaana addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu shawaa baates sagantaa kana gubbaa turte.
Odeeffannoon humna keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame nuti mootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbe sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'a mootu daamaraa kana asitti kabajuudhaaf kan walitti qabamne.
Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu.
Oromoo biratti ka Oromoon masqalli mootii masqala mootii ayyaanaa jedha jalqabuma irraa bifa bareedaadhaan kabaja Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaati jedhee kabaja innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf akka naannoo ani iddoo itti dhaladheetitti ayyaanni kun damaraan hin baa manaa hin baa hin ibsamaa gaafa masqalaa san barii loon hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tikfamee turetti baasanii loon waan san hin dheebira kanaaf ayyaanichi ayyaana jaalalaati oromoo biratti.
Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. dargaggoo oliifan margaa koodiiwwan isaa waliin ture.
dargaggoonni bulchiinsa magaalaa adaamaa amantiin osoo walii qoodiin karaa duudhaa oromummaa ibsuun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa jiru jechuudha. Kana keessatti dargaggeessi amantii waliin qoodne jechuudha. As dargaggeessa jiran kun amantii sabaan osoo waliin qoodiin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa ibsuun ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uu isaati jechuudha.
Ballatee Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha.
Bifa nageenyatiin dargaggeessaa nu akka keenya dargaggeessaa hooggannaa dargaggeessaa garaa sakatta'insaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalaatiin magaala magaalaan ijaarree caasaa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni mawlidaa fi kan guba masqalaa kun wal kipuun addaa jedhanii jiru hirmaattonni kun.
Ani amma si bahee obbolaa koo musliima mana isaanii dhaqaa waamichan qaba. Isaanis borummoo na bira dhufu bifa saniin kabanya walirra ooluun isaa siruma tokkummaadhaan uummanni kun amantaan osoo waliin qoqqoodiin amantaan kan dhuunfaa ta'e oromummaa tokkummaadhaan qabate amantaa walii kabaja ayyaana wayii walii kabaja waliin deemuu hin danda'a. Fakkeenyaaf mana musliimotaa irra yoo deemte obbolaa keenya yoo deemte gammachuutu jira nu biras gammachuutu jira akkuma si deemneen immoo bakka tokkotti walitti qabamne ayyaana kabanya kan ta'eef asumaan uummanni koo obbolaan koo musliimaas baga ayyaana isiin ga'e jechuun barbaada.
Sirni guba masqalaa Adaamaa naannoo marfata daraartutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubamee booda goolabamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf galma daawwitti Adaamaa irraa.
Gara qophii ittaanutti yommuu dabarru immoo.
Gareen Komishinii Ogeessota Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uyyuu ammas biyyattii keessatti gochaan meenyaa yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun. ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen eeranii ture yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo haayilee baayisaa qorannichi haala qabatamaa itiyoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa itiyoophiyaa kan ta'an obbo saadiq adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu guutummaan isaa haalattaan hin dhiyaata.
gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa itiyoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan jeenevaatti ibsa kennaniin rakkoon nageenyaa itiyoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera dhimma gabaasa gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo haayilee baay'isaa yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafa irra jiru itiyoophiyaa keessatti haala sarbamiinsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
Wanti ekspertoonni suni lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti waan hundaa'anidha. Karaa garaagaraas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha. Wantoota dura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa qabsiisee jira jechuudha. Yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira. Namoota garaagaraas of keessatti.
qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii kanaaf argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kooti.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Saadiq Adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaan fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti kaa'an jiraatuyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
Sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa Afrikaattii fi jeequmsi Itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa. Dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee Piretooriyaa irratti TPLF fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas. Akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan Naayiroobii Keeniyaa irratti irratti waliigalaniis wal cinaa qabdee yoo laaltu ichin booda piroogirasii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu. balaa takka takka lammiirra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis. qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun ummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaa dabalaati fooyyee agarsiisaa agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee. Akka ammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisnee jedha. Gabaasichi yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtii hin kennineef ture. Obbo Saadiq Aadam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigraay kanaan walqabatee haala qaamoleen addunyaadhaa Itoophiyaatti ilaalan irratti xinnoosii dhibeen kan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'een jooyintilii waa'ee miidhaa gama dhala namaatiin mudate kana laaluudhaaf koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatii fi UN Human Raayitiin jooyintilii waliin qorannoo gaggeessanii turanii qorannoo gaggeessanii faayindingii mataa isaanii as baasanii jiru. Kanarratti ittiin quufne warri addunyaa kun kanarraa kan ka'een akka haaraatti deebisanii of dandeessisnee kophaasaa qaama dhimma kana qoratu taasisna jaanii koomishinii kana nooveembar kuma lamaaf digdama irratti akka haaraatti deebisanii ijaaranii kuni Itoophiyaa birattis akka biyyaatti shakkii biraa uume. Maalinni shakkiin uume jee kan inni yaadu gama tokkoon politikaalii mootiveeted waan ta'e argannoo nuti qorannoo nuti gaggeessinee jooyintilii gaggeessa kanaaf beekamtii kennanii bakka silaarra deebinee qorachuu qabnus bakka akkasii bakka akkasii irra deebi'aatii qoradhaa otoo nuun jaanii irra wayyuu deebisanii nurratti dhiibbaa siyaasaa mootummaa irratti cimsuudhaaf kan gaggeessuu barbaadani malee dhuguma mirga dhala namaa saniif quuqamanii miti kan jedhu aligeeshinii akkasii qaba mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase. silaa akka waliigaltee piriitooriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jedha obbo Haayilee Baayisaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoonaatti qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiiramee lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru. Lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuummoo ammas wanti wanti waadaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaaf erga waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamee naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessattis lolli itti cimeeti itti fufee jira.
Obbo Saadiq Adam yaada kanatti waliin galan.
ce'umsa haadhaa kana lafa qabsiisuudhaaf waan guutamuu qabuutu jira. Mariin akkanaa immoo kan galgaluma takka jalqabdee karoorsitee galma geessee waa hunda fixxu utuun ta'in tartiibaan yeroo isaa eeggatee bilchaachaa bilchaachaa qaamoota adda addaatti hirmaachisaa dhugummaa isaa lafarratti agarsiisaa akkaataa saniin waan hojiirra oolchitu malee waanuma haatee labsii tokkoon hojiirra oolchitu miti. Kanaafuu kissiin yookaan yakki jarri san dhiyeessee fi ani wanniin qabatamatti biyyattii keessatti agartu karoorri bahee waa hunda ittiin deemamaa jiru wajjin wal cinaa qabdee ilaaltu waan soba natti fakkaata yakkisan.
Atileet Sanbaree Tafarii umurii ishee waggaa kudha ja'affaatii jalqabdee Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuun meedaaliyaa ofiisheefis biyya isheefis argamsiisteetti. Sanbareen sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisteen haala akkamiitiin gara fiigichaatti akka seente akkasumas bu'aa bayii dabarsite gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaa waliin marii gooteen dubbatteetti.
Jalqabaa akkamitti gara fiigichaatti seente ati eenyutu fakkeenya siif ta'e?
Magaalatoomaa fiigicha jalqabaa kiyya kan jalqabe mana barumsaa keessaan jalqabe. Garuu mana barumsaa keessaa jalqabus yeroo mana barumsaa baradhu san yeroo baay'ee barfadhee nambaa ture manni barumsaa nurraa fagoodha sa'aatii tokko nu deemsisa jechuudha miilaa yeroo deemu. Yeroo san mana barumsaa sanii gahuuf sa'aatiin barfadhee waan bahuuf baay'ee fiigaan ture fiigaan bakka fiigee achiin baay'ee jechuudha. Yeroo ani hin beekne malee inni sun shaakala na ta'aa ture. Isumarraan mana barumsaa keessallee yeroo isaan fiiginaan jedhan mana barannootaatti jechuudha. Yeroo fiigee of ilaalu simmi jedheetuma calli jedheetuma yoo qaxxiidhaa fi fiiginaan jedhan mo'achaan ture jechuudha mana barumsaa keessatti godinaaleedhaa fi deemee godinaalee bakka godina kan keenya kan Gujii jedhama isa bakka bu'ee nan deeme jechuudha achirra asittis deemee hin mo'adhe kan mo'adhee achumaan kilabii nan gale jechuudha ka'umsi kiyya garuu mana barumsaa keessa kiiloomeetira ja'anii kiroos kaantiri fiigee kilabii nan gale yeroo kilaba jalqaba kiyya kilabiyaan galee kilaba amboo jedhama oromiyaa isa san keessatti. kochii kiyyatti jechuudha kan fiigichaan fiigulle kan naa file jechuudha. Kumaa dhibba shanii fi ati kuma shanii fiiddaa naa file kumii dhibbi shanii zuurii meeqaa jecha gaafachaa ture achirrattis kumi shanis zuurii meeqaa kana hunda isaatti anuu gaafa ati fiiddu dhaabbadhee siif kana shaakalas jalqaba si hojjisiisaa naan jedhee garuu waaqayyo lubbuu isaa maaruuf asarxaanyiin kiyya kochiin kiyya tafarii mokonnan jedhama.
Lafarraa argattee dorgommiiwwan biyya keessaa dorgomtee dorgommii biyya alaa yookaan immoo intarnaashinaalaa yaadatta maaliin fiigdee qabdeen argamtee maal fakkaata?
Ka'umsi kiyya akkuma jedhe qaxxiin bareedaa yeroo sanii jalqaba kiyyaan qabu kuma dhibba shan irratti jechuudha. Kan jalqaba fiigicha dargaggootaatiin bakka bu'ee an deeme isa san irratti lammaffaa baay'inaan xumure jechuudha jalqaba kiyya faransayi bakki sun liilliin jedhama jechuudha bakki an itti fiige yeroo jalqaba kiyyaatti fi biyya alaa kan bahee lammaffaa nan bahee jechuudha amma feesii kunoo haadha riikirdii kuma dhibba shanis taate amma miilanaa kuma shanis jalaa cabe malee yeroo san keenyaa san yeroo sa'aniifisiin yeroo tokko jalqabee jechuudha achiin deebines dargaggootaa kuma dhibba shanii yeroo lama bakka bu'ee jechuudha ani sadaffaan ba'e yeroo sanis tokkoffaan baate. Waaqayyo haa galatoomu isarrattis qaxxee gaarii nan qaba jechuudha kuma dhibba shanirrattis akkasumas dhufee yoo gurguddaa fiigu jechuudha kiroosiidhaan kan jalqaba kan warra eliitii wajjin warra guddaa wajjin fiigee yeroo san paaspoortiin kiyya si dhumanne shillimaan isaa kan warra dargaggoota waan baay'een ta'iniin jedheeti gara guddaatitti jijjiirateeti biyya alaas deemee biyya bakka bu'ee jechuudha lammaffaan an bahee jechuudha. Beejingii chaayinaa keessatti kan dorgommiin geggeeffame kiroos kaantiriidha. Ergas immoo inni sun xumurameen booda kuma shanitti itti fufe jechuudha. Kuma shanis akkasumas wagguma san jechuudha. Tokko haga sadii baane jechuudha. Harmaasa ayyaanaa tokkoffaa ani lammaffaa innis beejinguma irratti ta'e jechuudha. Achuma irratti kuma shan irratti akkasumas qaxxee hiyya garmeessa daamiin deebii gosaa akkasumas fiigee qaxxee firdii lamaanii warri mara xaxe kun isaan irrattis qaxxee gaarii naaf fidaa ture jechuudha.
Akkuma beekamu ammoo fiigicha kee gara maaraatoonitti fuula kee geeddarachaa jirta. Barliin maaraatoon irratti sa'aatii bareedaa yookaan immoo sa'aatii fooyya'aa mataa keetii galmeessuudhaan xumurtee jirta. Mee haala isaanuu nutti himu.
dorgommiin barliin kana anis waaqaa galatoomuu akka shaggaa itti qophaa'an ture erga dorgommii kiiloomeetira kudhanii dogoggore saniin boodaadha jechuudha shaakalas kan jalqabe san dura kan kiiloomeetira shanii fi kudhan hojjechaa ture ammaadha jechuudha gara maaraatoonii kan dhufe yeroo gabaabaa kana keessatti sa'aatii kana fiiguun fooyyessee waaqayyoon galatoomuu jedha. Isarraan kan ka'e garuu kan har'a ture dorgommiin baay'ee baay'ee akka nuti itti himati dorgommiin baay'ee faxanee ture. Haafi akka malee sa'aatii humna keenyaatii oli jaatamii fi jaa darbine isa kana booda osoo kana gadi yookaan jaatamii torba walakkaa yoo darbine sa'aatii har'aa kana caalaallee hin fiigaa jedhee yaada. Jalqaba waan akka malee baay'ee saxxanameef isa san irratti booda xiqqoonatti uffachaa dhufe malee waaqayyo galatoomu sa'aatii kiyya garuu ashashaalee fiiguu baay'ee waaqayyo galateeffadha gammadee jira baay'ee.
Karoorri kee gara fuulduraa maalidha?
Karoorri kiyya amma waaqayyo galatoomu akkuma kanaan haafiidhaa fi maaraatoonii akkuma kanaan itti nan fufa jedhee haafis waaqayyo wajjin sa'aatii shaggaa nan fiiga jedhee waaqayyo wajjin nan yaada ammas.
Baay'ee ga'a atleet Sambiree Tafarii xumuraata sagalee Ameerikaa hojii taasiseef maqaa dhaggeeffattootaa daawwattootaatiin si galateeffadha.
Isinis naa galatoomaan jedha baay'ee.
Hordoftoota keenyaa sagantaawwan keenya irra deebiin sanbataawwan lamaaniif filanne kanneen turan sagantaawwan keenya biroo waliin wiixata walitti deebina nagaatti. Did you?